Iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika mu Rwanda radiyo ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ndabashubuje mwese abaduteze amatwi ikaze mwese kuri radiyo yanyu amakuru yacu turahera kuri mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika nyuma turakomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera saa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika mu rwanda minisiteri y'ubuzima ikomeje gukingira covid cumi n'icyenda abaturage bafite hejuru y'imyaka mirongo ine y'amavuko mu mujyi wa kigali ababakingira basanga ku bigo nderabuzima bibegereye aho byubatse kure yabo babasanga mu tugari mugenzi wacu asumuta akabaye uri i kigali mu rwanda abaye inkuru irambuye minisiteri y'ubuzima itangaza ko abahabwa inkingo muri iki cyiciro ari abantu bose bari hejuru y'imyaka mirongo ine batuye mu mujyi wa kigali iyi minisiteri isobanura ko kuri iyi nshuro yatangiye no gukingira abagore batwite kuva ku byumweru cumi na bibiri abonsa ndetse n'abakora mu mirimo y'ubucuruzi batitaye ku myaka y'ubukure hirya no hino mu bigo nderabuzima byo mu mujyi wa kigali wasangaga abaturage biganjemo abari hejuru y'imyaka mirongo ine batonze imirongo aho ijwi rya amerika ryageze mu kigo nderabuzima cya ndera kiri mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali abaturage bagaragaza kwishimira izi nkingo cyane cyane ko basobanura ko baziboneye ubuntu iyo mfite imyaka mirongo itanu twe twumva ko bazaduca amafaranga bagenzi banjye bafite za telefone za watsapu nibo bambwiye ngo ngo ku masante de sante ngo barimo barakingira ngo ni ubuntu ngo rero ngo twihute tugende tujye kwikingiza kandi ngo babishyizeho igihe kigihe cy'ukwezi kumwe wamenye gute iyi gahunda kwihariye yaciye kuri radiyo ndabyumva ko mu masantere de sante bagiye kuhazana kubakingira nuko nanjye numva mfashe umugambi wo kuzaza kwikingiza kubera icyo cyorezo kimeze nabi urumva ko cyakaze cyandurira noneho no mu mwuka urumva ko iyo uri kumwe n'umuntu ugira ubwoba ngo uramwanduza nanjye n'umwana wanjye yarayirwariye ku ishuri ariko ahita akira yarafatoranyije iki cyiciro cyo gukingira abari hejuru y'imyaka mirongo ine kije gikurikira icyabanje mbere aho abarengeje imyaka mirongo itanu bose bari basabwe kujya ku mavuriro abegereye bagahabwa urukingo muri iki cyiciro hari abageze mu zabukuru batahise bitabira kujya gukingirwa barimo kugaragara mu baje mu b'imyaka mirongo ine muri iki gihe abavuganye n'ijwi rya amerika bagaragaje ko bari bafite amakuru abatera ubwoba kuri izi nkingo bahitamo kutitabira kwikingiza mu cyiciro cya mbere nabanje kwanga mbona batazantera ngo mbe kuko nari ndwaye bambwiraga yuko ngo hari abo barukingira bakuze b'imyaka yanjye bagapfa ndavuga n'ejo ntazapfira da sinshaka gupfa abana rero bandera bati ni ku bwawe niba wanze gukingirwa bizakura kumbera ko rero ndazaba urangingira mbona ntacyo bintwaye iyo naracikanywe sinayo narabimenye niyo mpamvu ubu nabimenye nkaza kuri iyi nshuro wasangaga abaturage bitabiye cyane kujya guhabwa inkingo bitandukanye n'uko izatanzwe mbere wasangaga babanza kwigishwa cyane hakavamo abemera abandi bakabyanga bwana fura jean claude ushinzwe ibigendanye n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda mu kigo nderabuzima cya ndera asobanura ko kuri iyi nshuro bakoze ubukangurambaga mu buryo buhagije mbere bitewe n'uko ni abantu bakuze cyane hasaba imbaraga kugira ngo babanze bigishwe kenshi bari bafite ubwoba bavuga ati abantu hari icyo bari bube ariko ubu ngubu bitewe n'uko bamaze kumenya agaciro k'urukingo n'icyo gafasha umuntu warufashe ko ataremba cyane nk'uko nk'uko bimeze urabona ko ubu ngubu barabishaka cyane ahubwo kuruta ukabona ko ikibazo ushobora kugira n'uko zaba ari nkeya urabona ko abantu bari kubyitabira mu buryo bugaragara kugira ngo babibone hari abaturage uko bari bahari mu gitondo bahabyukiye kugeza ubu ngubu navuga ngo twakingiraga abantu benshi noneho ukabona ko nuza uko twatangiye n'ubungubu uko biri abantu baracyashaka kuza ibikorwa byo gukingira byaberaga mu bigo nderabuzima binyuranye ariko abaturage bategereye ibyo bigo nderabuzima basangwaga mu tugari twabo usibye ibigo nderabuzima byo mu mujyi wa kigali bikomeje gutanga inkingo minisiteri y'ubuzima yanatoranije ahandi hantu habiri hashobora kwakira abantu benshi kugira ngo nabo bafashwe muri iki gikorwa cyo gukingira haniyongeraho kandi ko izi nkingo zirimo no gutangirwa mu mavuriro yigenga yatoranijwe agera kuri atanu yose ari mu mujyi wa Kigali kugeza ubu inzego z'ubuzima mu Rwanda zemeza ko uwahawe urukingo adapfa kuzahazwa na covid cumi n'icyenda mu gihe yaba yayanduye umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubuzima dr mpunga tarsisi nibyo asobanura inkingo rero zifite akamaro gakomeye cyane kuko zituma iyi ndwara ni virusi ni nshyashya ntabwo umubiri w'umuntu uyimenyereye uyirwaye bifata igihe kinini kugira ngo umubiri ukore abasirikare bo kuyirwanya abantu bafite intege nkeya rero badafite n'ubwirinzi buhagije irabazahaza ikabica urukingo rero rubafasha kugira ngo umubiri wabo ukore abo basirikare barwanye iyi virusi noneho mu gihe yarwaye ya virusi abe yahangana nayo bimworoheye gukingira iki cyiciro cy'abarengeje imyaka mirongo ine byatangiranye n'ukwezi kwa munani bikaba biteganijwe kuzamara igihe kingana n'ukwezi n'igice minisiteri y'ubuzima ivuga ko byibura abantu bagera ku bihumbi icumi bazajya bakingirwa buri munsi usibye umujyi wa kigali iyi minisiteri yumvikanisha ko muri iyi wikende inkingo zatangiye no kugezwa no mu tundi duce tw'igihugu ku buryo no mu ntara naho bazatangira gukingira mu minsi ya vuba kuri iyi nshuro biteganijwe ko abagera mu bihumbi magana atatu mu mujyi wa kigali baba bamaze gukingirwa minisitiri w'ubuzima aherutse gutangaza ko leta y'u rwanda yamaze kwishyura inkingo zigera kuri miliyoni eshatu n'igice zizagenda ziza buhoro buhoro imibare itangazwa na minisiteri y'ubuzima igaragaza ko abantu basaga ibihumbi magana atandatu aribo bari bamaze guhabwa doze y'inkingo zose kugeza kuri uyu wa gatanu asumta kaboye ijwi ry'amerika i kigali urakoze asumta kaboye tuve mu rwanda tugana mu burundi ku munsi wahariwe gufashanya wahimbajwe mu bice byose by'uburundi ku munsi wa gatanu ushize ishyirahamwe ry'abavuka mu ngagara ryazirikanye abanyeshuri ba ntahonikora bahabwa ibikoresho by'ishuri umukuru w'iryo shyirahamwe madame liliane gahungu yaganiriye na mugenzi wacu frederic nkundikije amubwira ibyo iryo shyirahamwe ryatunganyije n'ibyo riteganya gukora munsi ishyirahamwe ry'imvukira zo mu ngagara zijya iterambere no munsi ryaramutse riha abana abana baba mu ngagara bafise ababyeyi bafite amikoro makeyi ishyirahamwe rero ryifuza ko abana amakaye amakaye y'ishuri ku mwaka w'ishuri wegere rero ababyeyi bo mu ngagara abo bantu nikora benshi iyo hageze amashuri baragira ibibazo byo kugura amakaye n'ibindi bikoresho by'ishuri ku bana babo iryo shyirahamwe ryacu tukaca twiyumvira ko tubafasha cyane ko uno munsi wahariwe gufashanya ibano turiyumvira kurondera amakaye yo gufasha abo bana kugira ngo bageje ku ishuri bitagoranye mu gutora abana muha izo mfashanyo ni igikorwa gihambaye cyane rwose mubatora gute mumenya gute ubushobozi bwabo kugira ngo muhitemo abakeneye imfashanyo mu buryo bwihutirwa coroshe twagifashanyije navuze n'abajejwe intwaro bo muri zone ngagara barazi imiryango basanzwe bazi imiryango nyene ikene cane rwose mu ngagara usanga ari imiryango abavyeyi usanga ari abavyeyi ababyeyi bapakanye ugasanga n'abantu imiryango y'abantu bamugaye bagendana ubumuga naho ugasanga ni imiryango y'abantu batagira akazi nakane bakora canke abantu bageze mu zabukuru ugasanga rero bafite abana badashobora kugurira ibikoresho by'ishuri rero twakoranye n'abatetswe intwaro mu ngagara muri zone ya ngagara barabaturonderera ikaritsiye ku karitsiye nta karitsiye n'imwe yasigaye bagiye barakuramo bake bake bazi baraduhereza iyo urupapuro b'abo babyeyi n'abo bana bafite izo ngorane basa mikoro makeyi ko katiye nefu izone ngagara katiye nefu ni yaritse benshi izone ndisiyere ni ifite abana benshi ababyeyi bafite mikoro makeyi abo bavyeyi n'abo bana bakiriye gute iyo mfashanyo mwabahaye ababyeyi baryohewe cane rwose bavyakiranye n'umunezero mwinshi cane rwose kuko batubwiye yuko iminsi yose muri kuno kwezi k'umunani gushira ugutangura amashuri baba bafite ibibazo bikomeye cyane usanga n'imiryango ari ababyeyi bafite n'abana benshi rero kugura ibikoresho by'ishuri ugasanga birabagoye rwose yarashyira muri serese cyane rwose usanga bibatera ingorane rero iyo twashoboye kubaha amakaye twabafashije rwose urumva badoromika abana babo ku ishuri mu kwezi kw'icyenda ata kibazo mborohewe murashobora mu majambo make no mu kusozera murashobora kutubwira ibindi bintu bimaze kurangurwa n'iryo shyirahamwe ry'imvukira zangagara iryo shyirahamwe ry'imvukira zangagara ryakunda gukora ibikorwa nyine by'urukundo byo gufashanya gufasha nyine abantu abona ibikora mugabo bafite imigambi yo gukora ibindi bikorwa by'iterambere cyane cyane kugwaruka kugwaruka muri zone ngagara yego hari ibikorwa byo kubafasha kubaronderera ibintu haba nk'aho basomera ibitabo bazanye za mashini nyabwonko kugira bajye baragikoresha biyungura ubwenge reka hari ibikorwa byinshi cyane rwose by'iterambere byimirije gukorwa iryo shyirahamwe ry'imbuto za zonedagara madame liliane gahungu murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radiyo ijwi ry'amerika kugira ngo muganire kuri ibyo bikorwa bihambaye cyane rwose by'ingirakamaro mwaranguriye muri zone ngagara mwakoze cyane mwakoze cyane namwe mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda usibye kutwumva ku maradiyo yanyu mushobora no kutwumvira kuri interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu ubu tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwamuntu cyagera ku isi ndetse ko bisa naho atazigera arangira kuba abantu badateye kimwe batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane ariko se ni gute nakumira amakimbirane nayakemura nte ntahandi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo iyumvira inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga maze usobanukirwe uko wayakemura ubundi icyambere ni ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha ukuri iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri ntabwo amakimbirane abasha gukemura naho rero ntimugacikwe ejo ejo ejo ejo ijana na kane n'ibice bitatu fm ijwi rya amerika niyo uteze amatwi nanjye nkaba nguhaye ikaze mu kiganiro ejo mutegurirwa kandi mukakirizwaho n'umuryango ejo youth eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari ni ikiganiro mukurikira mu masaha nk'aya gihagarariwe na nige na roger naho mizero crispin akaba ari ku buhanga bw'ibyuma njye mugiye kubana mbagezeho iki kiganiro nitwa nicole gira neza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
zimwe mu mpamvu zituma umusore n'umukobwa basiga iwabo bagahitamo kubana nk'umugore n'umugabo harimo no kuba bakwagura umuryango bakabyara abana mu kiganiro ejo cy'uyu munsi rero tugiye kuganira ku kuboneza urubyaro ariko twibanda ku buryo bukoreshwa n'abagabo mu kuboneza urubyaro ubusanzwe hari uburyo bwo kuboneza urubyaro burimo ibice bibiri by'ingenzi hari uburyo bukoresha imisemburo nk'ibinini ndetse n'inshinge hakaba n'ubudakoresha imisemburo uburyo bukoresha imisemburo usanga aribwo bwitabirwa cyane kuko bwizewe ku gipimo cyo hejuru kurenza ubudakoresha imisemburo imyumvire y'abagore n'abagabo ku bijyanye no kuba abagabo baboneza urubyaro hakoreshejwe uburyo bwo kwifungisha burundu abagabo n'abagore twaganiriye dutegura ikiganiro ejo babifiteho imyumvire itandukanye mu bitekerezo twegeranyirijwe na mugenzi wacu noel manishimwe by'abaturage bo mu bice by'imirenge ya rwinkwavu mu karere ka kayonza ndetse no mu karere ka kirehe hari abagore bavuga ko byaba ari byiza umugabo aboneje urubyaro kuko yaba aruhuye umugore hakaba n'abandi ariko bumva ko ubwo buryo bwo kuboneza urubyaro ku bagabo ari amahano
ntabwo nabyemera none se twarabyaye nk'abana babiri cyangwa batatu bakaramuka bapfuye ubwo ntabishumbuje none kandi wenda ndacyari mutoya ninjya gushaka undi mugabo urasanga yamakimbirane n'ubundi araje niyo mpamvu rero njye ntakwemeza ko umugabo wanjye ajya kuboneza nyine nanjye nabyemera akaboneza nshuti z'abagore ukuntu natwe tuvunika reka rero mubwire kuboneza urumva ni amahirwe kimwe n'ibindi ngewe rwose kubera nabonye umugabo waboneje bakamucumutsa ntabwo nakwemera ko umugabo wanjye aboneza ninjye wabikora ngiye ku giti cyanjye abyemeye byaba ari byiza ariko hari ubwo atabyemera kuko numva nanjye byaba nanjye yaba amfashije nko kuboneza nyine nk'uko wenda mboneza nanjye nawe akaba anyakiyeho wapi ntabwo ibyo byabaho hari igihe nyine mwabyara wenda nk'abana nka babiri akarufungisha burundu abana bakaba baragucitse ubusa abandi wabakura he nawe ntiyabyemera rero tumva mwarabyaye nk'akana kamwe agafungisha burundu wa wundi akagucika byagenda ntabwo nakemera ko umugabo wanjye yikonesha rwose kandi ushaka kubyara reka reka reka rero mfite uburenganzira bwo kugenda nkiteza urushinge rw'imyaka itanu noneho ya myaka itanu yashira yenda nimba nababyaye na ba bandi babiri cyangwa batatu imana aribo yangeneye nkacira kuri abo ngabo ariko nta burenganzira umugabo afite bwo kujya kwikonesha bivanye n'ubwumvikane bw'umugabo wanjye namureka ku bwumvikane bwacu twese numva ntacyo bitwaye akivugisha burundu kubera kugira ngo tubashe gushyikira iterambere ryo twifuje
barakoze aba bagore mu karere ka kayonza na kirehe ku rundi ruhande hari n'abagabo bumvikana nk'abamaganira kure ibyo kuboneza urubyaro kuri bo hakoreshejwe uburyo bwo kwifungisha burundu buzwi nka vasectomy bamwe baravuga bati ni ukubaca umutsi icyakora hari n'abandi bavuga rwose ko ntacyo bitwaye ndetse ko bo bifuza kuba baboneza urubyaro muri ubwo buryo reka tubumve nabo
urundi akaraka ni icyaki ariko cyarumva imana ntakikubabarira koko ndabona uyu mugwanyi aciye inyuma arabyaye uzima namurenganye ubundi ubu cyo kuba cyo wenda we yaraboneje ntazongera akabyara ntarebe azi ko mboneje babana kuba byanye bagapfa byagenda ntabwo nabyemera rwose rwose babidukangura akavuga ati mozesi ukwiye kwifungisha njye nabikora byose bakabikemura rimwe icya mbere nuko nzakora akazi ariko ntabana njyewe numva izisangire abakobwa n'abahungu ndabafite nzi ko waguca umutsi nawe uri umuntu w'umugabo kugira ngo azaguce umutsi by'iteka ku iteka umuntu afite imyaka wenda mirongo itatu ufite mirongo itatu afite wenda mirongo itatu nawe se mirongo itatu baguca umutsi imyaka mirongo ine kuri babyara b'abagabo na mirongo itanu uzabaho ngucyo gutyo gutyo ubaho nta undi mwana uzakenera kuba wanabyara guca umutsi ntabwo mbyemera Iyo uramutse uciye umutsi se abana banjye mfite bose bagapfa nasigarana iki nazongera kubyara se ubwo byari burundu ubwo ni ugupfa nkahambishwa ikara ibaze nawe umugore yabyaye hanze kandi uri umugabo ubwo se uba ukiri umugabo mu rugo nta kibazo rwose kuko hari igihe ugira gutya umugore wawe akarwara ibibyimba mu nda akarwara n'ibiki byose ugasanga ahora arwaragurika kubera ibinini bya onapo cyangwa seziranshinge rero muramutse muzanye guca umutsi niba ntacyo byatwara abagabo twabyubahiriza rwose twabikora nanjye naruboneza rwose ikibi ni uko nawe ntarabyaye icyo gihe habyara abandi ngewe nabireka kubyara abagabo rwose mu duce imitsi rwose tubyara abantu bakeya uruhare rwanjye ntabwo naboneza urubyaro bitewe n'uko bafunze burundu ariko umudamu bamushyira muri onapo bakamutera agashinge k'imyaka itanu cyangwa akarya ibinini imyaka itanu akaba yakongera akabyara aho ugiye bafungiye burundu ntabwo najemera nanone burundu ntabwo byaba byiza ntabwo ari byiza ntabwo ari byiza gufunga burundu umugabo abagore bagomba gufunga urubyaro ni umugabo ufunga urubyaro ubundi ese kuki twakumva ko ibyo bintu byose bizajya ku bagore nabo ni abantu natwe reka tubafashe
nyuma yo kumva ibitekerezo by'abagabo n'abagore nawe uduteze amatwi dusangiza igitekerezo cyawe ese utekereza iki ku buryo bwo kuboneza urubyaro bwo kwifungisha burundu ku bagabo twandikira ubutumwa kuri telefone igendanwa ariyo zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe cyangwa kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo instagram facebook na twitter wandika ejo youth eco mu ijambo rimwe kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo imibare iherutse gutangazwa na minisiteri y'ubuzima mu rwanda igaragaza ko umubare w'abagabo bitabira kuboneza urubyaro ikiri hasi cyane dore ko abasaga agati ibihumbi bitatu aribo bamaze gukoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro bwa burundu buzwi nka vasectomy ese ubu bwitabire buke bw'abagabo bwaba buterwa n'iki dr sewucaca joelle ashinzwe ubuzima bw'imyororokere mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima rbc yaganiriye na david hitimana ku bijyanye no kuboneza urubyaro ku bagabo ese ni iyihe nama agira abagabo reka tubumve
nitwa joelle serucaca nkaba nshinzwe ubuzima bw'imyororokere muri rbc kugeza ubu rero imibare uko igaragara ubu turi mu bagabo ibihumbi bitatu magana atatu na mirongo ine n'abandi twebwe twavuga ngo ntabwo ari benshi ariko nta n'ubwo ari bakeya kuko n'abatanga ubwo buryo bari ku bitaro ugereranije n'abatanga ubw'abadamu baba bari kuva muri kominote ukagera muri mu bitaro
ese ubu buryo bwo kuboneza urubyaro ku bagabo ubundi bukorwa gute unatubwire niba aha nta ngaruka bugira kuko hari imyumvire ihari ko bugira ingaruka
nta ngaruka ku bagore dufunga imiyoborantanga ku bagabo tugafunga nanone imiyoborantanga rero ntaho bihuriye no kuba umugabo atashobora gutera urubariro cyangwa atashobora gukora imibonano mpuzabitsina nk'uko bikwiriye rimwe na rimwe rero kubera haza abagabo bakuze kandi iyo uko ugenda ukura niko n'ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina bugenda bugabanuka rimwe na rimwe bishobora guterwa n'iyo mpamvu ariko umugabo wakoze vasectomy atera urubariro nk'uko bikwiye ndetse akanabikora ntacyo yishisha byagombye rero kurushaho kuba byiza aho kuvuga ngo byanze iyo myumvire ntaho ihuriye n'ukuri kuko barahari abagiye babikora kandi bakatubwira ko nta kibazo byateye
ubu buryo bwizewe ku kihe kigero ubu buryo bwizewe mirongo icyenda n'icyenda n'ibice Eh, kuko em, akenshi ntabwo ari ibintu byinshi bikorwa ne- ni umuyoborantanga kandi umugabo akomeza ku- gusohora nk'uko bisanzwe eh, ahubwo icyo tuba twafunze ni intanga ariko amasohoro yo akomeza gusohoka ku mubare wari usanzwe kandi akatera urubariro nk'uko nabivuze ni ukuvuga oruganije nito ziba zikora neza nta kibazo icyo nabwira abagabo bagenzi banjye ni uko ubu buryo ni uburyo bwiza ni uburyo umuntu akora kugira ngo afashe umudamu we kubwitabira ni byiza eh, binagaragaza yuko ufite uruhare mu kubyara kuko akenshi usanga abagabo bikunda bavuga ngo si wowe ubyara genda eh, bakubonereze ariko ntabwo umugabo nyamugabo navuga umugabo uyobora urugo yagombye kuvuga iryo jambo Eh, ariko ndagira ngo mbabwire yuko eh, ntabwo twese twa- twafata ubu buryo kuko abagore bafite uburyo bwinshi no kuherekeza umugore wawe kamushyigikira muri gahunda yo kuboneza urubyaro nawe uba waboneje urubyaro niyo mpamvu abagabo nongera kubararikira eh, gufasha abagabo babo abagore babo muri iyi gahunda eh, kandi muri porosesisi zose
arakoze dr sebucaca joelle ushinzwe ubuzima bw'imyororokere mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima nshuti bakunze b'ikiganiro ejo mwiyumve ko kuba umugabo yaboneza urubyaro nta ngaruka bigira ku bijyanye n'urugo rwe nawe uduteze amatwi udusangiza igitekerezo cyawe ese utekereza iki ku buryo bwo kuboneza urubyaro bwo kwifungisha burundu ku bagabo twandikira ubutumwa bugufi kuri telefone igendanwa ariyo zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe cyangwa kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo instagram facebook na twitter wandika ejo youth eco mu ijambo rimwe kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo Nubwo abantu hanze aha batumva kimwe uburyo bwo kuboneza urubyaro bwa burundu ku bagabo buzwi nka vasectomy, mugenzi wacu Marie Claire Isingizwe yaganiriye na Onesphore umwe mu bagabo bakoresheje ubu buryo ndetse n'umugore we Solange maze bamubwira ko bishimira ko byatumye umuryango wabo utera imbere. Reka tubumve.
nabitekerejeho umwaka n'igice kubera ko umudamu wanjye yabonezaga urubyaro kubera nabonaga ingaruka zimugeraho arwara acika intege agira ata akambwira ko impamvu ibitera ari uko aboneza urubyaro ndavuga nti kankuruhure ariko kubitekerezaho byantwaye igihe kirekire ubwo tubiganiraho ni ukubishyira mu bikorwa hashize igihe kingana iki uboneza urubyaro nk'umugabo muri uru rugo hashize umwaka n'igice ese kugeza kuri uyu munsi haba hari ingaruka kuba waraboneza urubyaro bikugiraho kugeza ubu nta ngaruka n'iyi namba byari byangiraho mba muzima nkora akazi nk'uko bisanzwe nge- nta kibazo kereka niba zisaza nyuma ariko muri uwo mwaka n'amezi atandatu nta ngaruka zari zambaho ubona byaratanze umusaruro ki mu muryango wawe umusaruro byatanze ni mwinshi kuko umudamu wanjye kubera ubwo buryo yakoreshaga ntabwo yakundaga kumfasha imirimo kubera ko yahoraga arwaye afite imbeho agira ate ariko aho nafatiye njyewe icyo cyemezo twashize hamwe kugeza ubu maze kugera ku bintu bishimishije kuko imirimo nakoraga ahanini nayikoraga njyenyine ariko ubu aramfasha tugafatikanya kandi ikibazo azi ko nagikemuye ntagakinyikenga ntakinyishisha dushyira hamwe ku buryo ngeze kuri byinshi muri uwo mwaka n'igice kubera ingufu zanjye nawe nakubwiza ukuri ko umaze kugera ku bintu bigeze hafi nko muri miliyoni ebyiri n'igice inani mu giturage mbikesheje njewe nawe kubera gushyira hamwe mu gihe icyo gihe ntabyo twe twakageze nicyo cyiza mbona bingejejeho kandi urugendo ruracyari rurerure turacakomeje Ah, hari abajya bavuga bati iyo umugabo yaboneze urubyaro gutera akabariro ntabwo bigenda neza wowe iki ngicyo kivugaho iki nk'umuntu wabyikoreye njye nk'umuntu wabyikoreye nta kibazo uyu mudamu wanjye ngiye kuri njye numva imibonano mpuzabitsina numva ari nk'uko bisanzwe kugeza ubu numva nta kibazo nabagira inama rero yo kwikuramo izo myumvire ubishaka akumva ko nta kibazo nta ngaruka zirimo namugira inama rero yo kwikuramo izo myumvire z'ibigambo bagenda bumva hanze ngo umuntu aba yarabaye inkone ngo umuntu aba y'igicucu ngenda byumva ibyo rwose babyikuremo ni uko nabo bagane kuboneza urubyaro nk'abagabo ni nabyo byiza ni naho tuzagera ku iterambere rirambye nk'igihugu cyacu Eh, Ah, turi kumwe n'umudamu wawe mama mwiriwe neza Ah, kuba umugabo wawe yarafashe icyemezo cyo kuboneza urubyaro wabyakiriye ute narabyishimiye cyane kuko yaranduhuye twagize ibyishimo mu muryango bidasanzwe Ah, uragira uti yaranduhuye narabyishimiye nta mpungenge wagize njyewe nta mpungenge nagize kuko ntabwo kuboneza urubyaro bireba umugore gusa bireba n'umugabo kuko uruhare rw'iterambere ni twese umugore n'umugabo Ah, reka tubashimire mwakoze cyane kutwakira mu rugo rwanyu namwe murakoze Barakoze Onesphore na Solange bamaze imyaka cumi n'itanu babana ndetse bakaba banafitanye abana batanu. Bakaba kuri ubu bakora ubuhinzi bw'inyanya ndetse n'ubworozi bw'amatungo magufi ku buhamya bwabo batugejejeho. Reka noneho dufate umwanya twumva indirimbo ya Aline Sano yise Ubwo ngukunda, turagaruka mu kanya twumva ibitekerezo mwatugejejeho muri iki kiganiro.
hari igihe umuntu abura uko agira agahitamo ibimukundiye akabaho ubuzima bwe bwose azi neza yuko ari amabura akindi ye narahiriwe ye narahiriwe ye narahiriwe kwitwa umukunzi wawe bintera kumva nta muntu wabundusha unezerwa ku isi urwo ngukunda si amabura akindi urwo ngukunda ntiruteze kuzashira oh ntiruteze kuzashira Mhm. rutuma umutima wanjye utera neza ndavunwa no kugukunda bimbera byiza nko guhumeka kugendana nawe agatoki ku kandi iryo shema nambara nkumva ndaberewe Jye narahiriwe Jye narahiriwe Jye narahiriwe Jye narahiriwe kwitwa umukunzi wawe bintera kumva Kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo unezerwa ku isi urwo ngukunda si amabura akindi urwo ngukunda ntiruteze kuzashira oh ntiruteze kuzashira Mhm. rutuma umutima wanjye utera neza nkunda si amabura akindi urwo ngukunda ntiruteze kuzashira urwo ngukunda si amabura akindi urwo ngukunda ntiruteze kuzashira urwo ngukunda si amabura akindi urwo ngukunda ntiruteze kuzashira oh ntiruteze kuzashira rutuma umutima wanjye utera neza ngukunda si amabura akindi urwo ngukunda ntiruteze kuzashira Yeah, ntiruteze kuzashira Yeah, rutuma umutima wanjye utera neza oh ntiruteze kuzashira Mhm. rutuma umutima wanjye utera neza
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tubashimire bagenzi bacu batugejeho ikiganiro ejo mu masegonda make ni ikiganiro dusangira ijambo mbashimiye mwese kuba mukomeje gukurikira radiyo yanyu ijwi ry'amerika amajwi yashyizwe hamwe na fasirigebeho kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi reka tubasezerere tubifuriza amahoro n'amahirwe muri byose